radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye u rwanda rwizihije imyaka mirongo itatu yo kwibohora ibirori birabera kuri stade amahoro yatashye kuwa mbere nyuma y'imyaka ibiri ivugururwa impunzi z'abarundi zasubiye mu gihugu muri gahunda gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yitwa genda urebe ziravuga ko umutekano wagarutse mu gihugu twese twaje tugera mu mihana iwacu nta muntu wigeze atukomakoma n'umwe bisigura ko ibyo tugiye gusigura abarefije turongoye ni ukubabwira yuko umutekano mu burundi uhari deo ntakirutimana uhagarariye impunzi zo mu nkambi ya murongwe abenegihugu b'abashinwa bane baguye mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro ahacukurwa zahabu mu ntara ya ituri muri repubulika ya demokarasi ya kongo ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na eugene mukankusi igitero cy'umutwe witwaje intwaro cyaba cyarahitanye abenegihugu b'ubushinwa bane ahacukurwa amabuye y'agaciro mu ntara ya ituri ikungahaye kuri zahabu mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abanyekongo benshi nabo barishwe cyangwa bakomerekeye muri icyo gitero aho bamwe mu baturage baho bashyira ubwo bwicanyi ku barwanyi b'umutwe wa kodeko uvuga kurengera inyungu zabo mu bwoko bw'abarendu bahanganye nabo mu bwoko bw'abahema ibitero ahacukurwa amabuye y'agaciro no ku makamyo ni ibintu bisanzwe muri ituri na kure ahandi mu ntara ya kivu y'epfo ahacukurwa zahabu hari abashinwa benshi mu birombi amakimbirane ashingiye kuri zahabu hagati y'abaturage ba kongo n'abacukuzi b'abashinwa nayo aramenyerewe umuyobozi wungirije w'intara jean pierre bikirisende yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afpt kodeko yinjiye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bw'abashinwa hafi y'umujyi wa abombi mu gace ka jugu ka ituri yakomeje agira ati twamenye imibare ya mbere ivuga ko abashinwa bane bishwe kandi ko abasirikare ba kongo babiri bakomeretse andi makuru aturuka mu karere yavuze ko abashinwa ari batandatu hamwe n'ababarindaga abasirikare b'abanyekongo babiri n'abasivili babiri nabo bishwe ambasade y'ubushinwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo ntacyo yahise bivugaho ubwo yari bisabwe ejo kuwa gatatu mari imaze imyaka isaga icumi yibasiwe n'abajihadisite n'indi mitwe yitwaje intwaro hagati muri icyo gihugu cyo muri afurika y'uburengerazuba hahindutse indiri y'urugomo guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu umuyobozi ku rwego rw'intara utashatse ko amazina yatangazwa kuri wa gatatu yagize ati abasivili byibura makumyabiri n'umwe barishwe mu mudugudu wa jigwibombo uherereye mu birometero byinshi uvuye mu mujyi wa bandiyagara yitiriye icyo gitero abajihadisite undi muyobozi waho mu ijoro ryakeye yavuze ko abantu bagera kuri makumyabiri bishwe kandi ko umutekano muke wabujije abayobozi kujya habereye igitero ariko uhagarariye urubyiruko rwaho yavuze ko abasirikare nyuma baje kuhagera cyakora batanze amakuru ku rwego rw'ubuyobozi bombi babasabye ko amazina yabo adatangazwa bitewe n'imyanya barimo kuva agatsiko ka gisirikare gafashe ubutegetsi muri kudeta yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri amakuru ajyanye n'ibitero nk'ibyo ntakunze gushyirwa ahagaragara uhagarariye urubyiruko yavuze ko iki gitero cyatangiye mbere y'uko ijoro rigwa kandi ko cyamaze amasaha agera kuri atatu nawe yasabye ko amazina ye adashyirwa ahagaragara ku mpamvu z'umutekano we
urakoze Eugenie Mukankusi mushobora kandi kumva aya makuru ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kama naho ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adirisi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
u rwanda rwizihije imyaka mirongo itatu yo kwibohora ibirori birabera kuri stade amahoro yatashye kuwa mbere nyuma y'imyaka ibiri ivugururwa munyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi ari remera ahabera ibirori asumuta kaboyi wiriweho mwiriwe neza venuste none abantu bari aho ngaho muri stade baje kwizihiza uyu munsi wo kwibohoza ni bantu ki abantu bari muri stade amahoro ni abaturage bari batuye mu mujyi wa kigali kuko kuva saa kumi n'imwe za mu gitondo abaturage bari batangiye kubafata bahereye mu duce batuyemo buri murenge wari ufite umubare w'abaturage bagomba kuza hano eh, ni bisi zagiye kubakura aho batuye ku buryo ni nako banicaye buri muryango wicayemo abaturage baturuka wenda niba ari mu murenge wa kimisagara umurenge wa nyarugunga uduce twose tu- tu- abaturage bicaye bakurikije aho baturutse uretse abaturage se abayobozi bo bicaye bate n'abayobozi bicaye mu gihande cyabo iyi stade nshyashya uko ite- yubatse buri bantu bose bafite ukuntu bicara n'abanyamakuru bafite aho bagombaga kwicazwa ku buryo winjiraga bakubwiye bati wowe uricara muri nimero iyi n'iyi abayobozi rero nabo cyane cyane abasirikare nabo bicaye mu gapande kabo ariko nanone uko yubatse buri muntu wese arareba ibibera imbere yaba yicaye inyuma yaba yicaye hagati buri wese arabasha kureba ibibera imbere yacu nta bashyitsi baturutse hanze baje kwizihiza ibi birori kugeza ubu ngubu usibye abayobozi bakuru bo mu gihugu imbere nta mushyitsi nabonye waturutse inyuma y'igihugu kuko iyo aza kugaragara n'uburyo yari kwakirwamo byari kugaragarira amaso ko ari umuntu udasanzwe winjiye rero kugeza ubu ngubu usibye abaturage bo mu rwanda n'abanyamakuru abantu bo hanze bahari ni abanyamakuru bo bo mu bitangazamakuru byo mu rwanda n'ibyo hanze y'igihugu ariko nta bandi bashyitsi ndamenya binjiyemo hano umunsi wo kwibohora ku munyarwanda uvuze iki ku banyarwanda mwaganiriye bitabiriye kwizihiza uyu munsi bakubwiye ko bazinduwe n'iki benshi u- iyo bavuze kwibohora bibuka igihe yahagarikwaga mbega abanyarwanda bakongera kwisanga mu mu mutuzo niko navugaho umutekano benshi iyo bumvise kwibohora abenshi babigereranya n'igihe jenoside yarangiriraga bamwe bari bafite ibibazo eh, byo gutotezwa bumva ko babonye izuba bakongera bakarokoka ariko navuga benshi ni uko bafata umunsi wo kwibohora bavuga ko aribwo bongeye kumva ko urupfu rwari rubugarije ruhagaze asumuta kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika kuri stade amahoro ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane venuste n'amakazi keza
impunzi z'abarundi zasubiye mu gihugu muri gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hashesheyeri yitwa genda urebe ziravuga ko umutekano wagarutse mu gihugu zari zaturutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo inkuru irambuye vedaste ngabo izi ntumwa zari zigizwe n'impunzi zo mu nkambi ya mulongo na rusenda ndetse n'iziba hanze y'inkambi hamwe n'abayobozi ba teritwari ya fizi na uvira abagariye sosiyete sivile na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ubwo zari zigarutse zivuye mu burundi zaganiriye n'ijwi rya amerika zemeza yuko buri wese yagize amahirwe yo kugezwa mu ntara avukamo ndetse no kuganiriza impunzi zahungutse mu myaka yashize izi mpunzi zanasuye intara ya kibitoki ikomokamo abantu benshi bahungiye muri kongo dewo ntakirutimana ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya murongwe yari muri izi ntumwa zari zimaze iminsi itanu mu burundi yari iwabo mu ntara ya karusi asanga amakuru y'umutekano muke babwiye bari mu buhungiro atandukanye n'ayo yiboneye ageze iwabo tuma tugiye guhereza impunzi bagenzi bacu tugiye kubasigura kwanza umugambi abategetsi ba kongo batunganije kugi- ko wagize akamaro ati kubera iki twabonye neza ko uburundi ari nyabagendwa atangorane n'imwe atabyo guhohotera umuntu jewe nk'aho amahoteli agenda araramwe yose nta n'umuntu yeza kumbaza ngo karangamuntu ngo bitamburisho kandi tugishika mu burundi delegation generale de la patriema sa insertion et et integration yavuze ati kugira ngo mumenye igihugu cyanyu ingene kimeze umuntu wese ashaduka ku gatumba iwe twese twaje tugera mu mihana iwacu nta muntu yigeze atukomakoma n'umwe bisigura ko ibyo tugiye gusigura aba- abarefije turongoye ni ukubabwira yuko umutekano mu burundi uhari Albert Hakizimana nawe yari muri izi ntumwa yari iwabo mu ntara ya Kibitoke ifite umubare mwinshi w'impunzi ziri mu nkambi ziri muri Kongo yagize amahirwe yo gusura imitumba itandukanye ndetse no kuganira n'abantu batandukanye nawe asanga ibyo bahunze mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu byarashize guhunguka ndumva bindimwo bindimwo by'ukuri kuko uko nabwumva siko nabusanze Eh, kuko haravugwa ibibazo by'imbonerakure oh, uciye aha bigenda ukwe ugiye uko eh, eh. naragezeho je naratembereye kandi natembera ndumwe n'izo mbonerakure kuko ziranzi niho mvuka twarayaga nabo nta n'uwigera ampamagara ngo we uvaho uja hehe canke ngo umaze iminsi he oya Eh, atakosa wakoze nibaza ko nta muntu n'umwe ashobora guhohotera gusa nubwo izi mpunzi zivuga yuko mu burundi hari umutekano ugereranyije n'igihe zahunze zisanga hari ikibazo cy'inzara ndetse n'ubukene bwinshi ugereranyije n'aho ziri mu buhungiro muri congo joseph minani aserukira impunzi zahunze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo irindwi na kabiri ziba muri teritwari ya fizi nawe yari muri izo ntumwa we yagendereye intara ya rumonge mu burundi ntacyo nanezeyo cyane mugabo icyo nasanze bwikomeyeyo cyane ni ubuzima ukuntu ko abantu bo- baronka imfungurwa usanga ari ibintu usanga bikomeye gatonya ni nibyo bisaka kugora n'aba ba- aba bene wacu banguka bagiye mu burundi gute bigenda gute usanga mu burundi indya zaraduze ibeyi indya zaraduze ibeyi amafaranga asa n'ayakorotse agaciro bamwe mu bagize sosiyete sivile bari muri uru rugendo bahoraga binubira uburyo abarundi bahunguka abandi bahunga bahamya yuko umutekano ari wose mu burundi mateso mutari ni umuyobozi wungirije wa sosiyete sivile muri fizi Tumefika kwenye province ya Chibitoke kule Rugombo, tumefika kwenye province ya Kubanza, Bujumbura Meri, Bujumbura Rural na twageze mu ntara ya cy'ibitoki mu rugombo twageze mu ntara ya bubanza na meri bujumbura ndetse na rirare na rumonge twiboneye n'amaso yacu ko hari umutekano umutekano urahari mu burundi kuko abo twaganiriye n'abayobozi ndetse n'abahungutse batweretse yuko hari umutekano prosperi abiyona ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri buvira nawe yari muri izi ntumwa zari zivuye i burundi yemeza yuko urugendo bakoze ruzafasha aba barundi gukangurira izindi mpunzi guhunguka ku bushake bwazo iyi gahunda ya go ndc ibaye nyuma y'aho muri uyu mwaka ibikorwa byo gucyura impunzi ziva muri congo zijya mu burundi byari byahagaze bitewe n'uko impunzi zahunguka nyuma y'igihe gitoya zikongera zigahunga bityo bigatera abandi barundi ubwoba bwo gutaha vedase ngabo ijwi ry'amerika uvira muri tanzania abana bari munsi y'imyaka itanu mu nkambi ya nduta ni inkambi y'abarundi bugarijwe n'indwara zituruka ku gufungura nabi inkuru ya james joven ibyo bitigiri byemezwa na muganga tumene nyundo ushinzwe iby'ubuzima bw'abana mu nkambi za nduta na nyarugusu mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika muri komine kibondo kuri uyu wa gatatu avuga ko bafise umugambi wo gukemura ikibazo cy'indwara zitandukanye agaragaza ko ibice cumi n'umunani ku ijana by'abana bari munsi y'imyaka itanu barwaye indwara zivana no gufungura nabi mu nkambi za nduta na nyarugusu bapfa hafi buri mwaka Kama mnavyofahamu, wilaya yetu ina kambi ya wakimbizi, nako kule kuna watoto chini ya miaka mitano.
nk'uko mubizi komine yacu icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi ya nduta muri iyo nkambi naho hari abana benshi bari munsi y'imyaka itanu hafi abarenga igihumbi majana abiri barwaye indwara ya bwaki co kimwe no mu nkambi ya nyarugusu ubu turi mu migambi yo gukemura ico kibazo mu bana bose babarizwa muri komine kibondo no mu nkambi zahungiyemwo abarundi no mu baturanyi b'inkambi za nduta na nyarugusu icyo kibazo kirahari abarenga ibihumbi mirongo indwi bugarijwe n'ico kibazo ari nayo mpamvu turimo turashakisha umuti wo gukemura ico kibazo kibangamiye abatari bake mu nkambi no mu baturanyi Wananchi wa Kibondo ambao tunawaita kwa jina maarufu kama host community Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAM muri komine Kibondo yemeza ko riri mu migambi yo kongera inguvu mu bijyanye n'ubuzima bw'abana basenzekajwe n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gutanga ibiribwa bihagije ku mpunzi. Uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishirahamwe PAM.
Ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa wa- watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
PAM itegekanya ko amatohoza y'abana barwaye bwaki azoza arakorwa hakiri kare mu ntumbero yo kubavura no kugabanya ibitigiri by'abapfa ikindi tuzotanga ibikoresho byo gufasha mu buvuzi no kumenya abana barwaye hakiri kare kugira bavugwe batarasinzikara cyane Basi anapokutana na watoto wenye utapiamlo achukue hatua.
nk'uko bamwe bamwe mu babyeyi babibwiye ijwi ry'amerika ibiribwa ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'abarundi mu nkambi za nduta na nyarugusu mu gihe iminsi yose bamira ku bugari n'ubushaza hafi buri mwaka impunzi zo mu nkambi ya nduta zivuga ko ikibazo cyo gufungura nabi kibasira n'abakuze kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi ahubwo jewe mbona yuko ngaha am- kweri mw'iyi nkambi ikintu cerekeye ubuzima bw'umwumbu ifungurwa kweri ndabona yuko umengo ico nico kigizene kiduteye ingorane kabisa kiraduteye ingorane gose udufasha akatwiyumvira ko bakazadunda ibyo kurya nk'iripupira ukwezi turose ifu n'ibi- n'ubushaza hanyuma tukaronka nk'umuceri n'ibiharagi bakazaraduhindura mu ntumbero z'uko kugira dushobore kugira amagara meza ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya kaduha nk'izindi zo kurya kuko abantu kweri amarwara yabaye menshi amayisitoma mu gihe leta ya tanzania n'uburundi bari mu migambi yo gutahukana impunzi zose z'abarundi imfashanyo zigenewe impunzi zaragabanije ku rugero runini bigatuma ubuzima bubi kandi bugoye cyane mu mpunzi zahungiye mu gihugu cya tanzania twahora duhabwa amagarama magana atatu na mirongo umunani kira muntu ariko ubu dusigaye duhabwa igarama amajana atatu na mirongo ibiri ni ukuvuga indya zaragabanutse ko rwose kandi binasubiye turonka indya zitameze neza nk'ubuzima ah, bw'abantu buca bugenda nabi hariho abatajya ubugari bivanye n'ubumuga bafise ku bw'izo mpamvu impunzi zisaba leta ya tanzania na ser gukemura ibyo bibazo bisunze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi kuva muri komine kibondo iri mu gihugu cya tanzania james jovine ku bw'ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iwanyu mu ntara mu ntara ya rumonge haravugwa ibura ry'indagara ikiro kimwe cy'indagara kigeze ku mafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri abazicuruza bakavuga ko zabaye nke mu kiyaga cya tanganyika inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye nta ruboga ruhari kandi nawe uri kurahabona hari mwanza gusa Eh, bazikura hehe ntazihari uwo ni umwe mu bakenyezi twasanze mu gice cahora kigurishirizwamo amafi mu isoko nkuru ya rumonge amameza bahora baterekako imikeke canke indagara zaba izumye canke imbisi ziragaragara abadandaza nabo barajunje uyu niwo twasanze muri ico kibanza indagara zitaboneka twumva ngo ni kubera aya mezi nyene ari mabi kuko n'abafise n'abagenda iyo nyene mu kurondera izo ndagara mu ruzi bazi uko nyene twebwe twagenda ku ruzi tukarondera tukabura noneho nawe urabona ko ataco twanze ngaha Ah, kweri inzara ni nyinshi kweri mu bantu badandaza imboga n'abazisuma twese ubu turashonje kweri aho mw'isoko yo mu rumonge ikiro c'indagara kitahora kirenze amafaranga ibihumbi mirongo ine vy'amafaranga y'amarundi ubu kigeze ku mafaranga ibihumbi ijana na mirongo ibiri ugiye ku musenyi wa tanganyika naho ahashikira amato avuye kuroba uhabona amato aziritse ku migozi gusa abaroba basanzwe bahaba barasubiye iwabo kuko batagifata imboga isoko y'amafi yahora iharema mu gatondo nikihabarizwa kuko nta mikeke canke indagara mbisi ziboneka mu kiyaga iyo zibonetse naho akadobo kahora ku mafaranga ibihumbi mirongo umunani kagugwa amafaranga ibihumbi amajana atatu vy'amarundi imiryango yabo bari batunzwe no kudandaza amafi ifise ikibazo co gufungura wewe byakira gute kandi uri mu bibondo uri mu bana umaze kujya mu isoko ukabura uruci utahana babonye uzinduka ugenda ugiye kudandaza mugabo ugataha ukoye ntagire icyo utwara umva wewe byakira gute Eh, tuvyakira nabi cane kweri muri ico gice c'imboho bari bamenyereye gufungura ubugari n'akaboga ubu barahinduye nubwo bitoroshe bagafungura ubugari n'ibiharage biri mu irengarenga canke amashu ubwo bukene bw'amafi buterwa n'uko mu gihugu ca tanzaniya hahora hava amafi menshi agaca ku kivuko ca rumonge atakiza mu burundi aho muri tanzaniya haheze hafi amezi abiri barahagaritse kuroba uyu murobyi wo mu rumonge yigeze gukorerayo arasigura igituma hahi tanzaniya bahagaritse kuroba muri rino ci urabona mu bisanzwe muri tanzaniya aya mezi kuva n'aho bataba bapfunze uruzi bataroba hariya hariho umuyaga uterayo uteye amato baca bakorobwa ngo ntamenagurwe n'uwo muyaga bagaca barindira nko mu kwezi kw'icenda umuyaga wangiye guca Eh, nazi ico gitumye indagara zigabanuka mugabo navyo nyene tewujemo gatoyi mugabo ico si cotuma zi- zi- zitaga- zigabanuka kabisa abarobyi basigura kandi ko muri kino gihe hari imbeho amafasha yibira kure mu mazi ku buryo y'uburyo abarobyi batayashikira kubera ubuhinga bakoresha mu kuroba budateye imbere jimene mayumpu w'imyaka mirongo itandatu n'itatu afise amato aroba akabona ko hari agahaze kera tugikura hariho abagiriki bafise amata akuze y'ivyuma afise oh, kuroba kure afise amatara araba kure ivyo bintu muri Tanganyika ubu ntavyo kugira dusubire irya kampanye yo kuronka imboga nyinshi ifo yuko turonka n'imiburiburi abagwizatunga b'urugero rwa mbere bazana icombo bibiri bitatu bine muri Lake Tanganyika bikaroba kuba badakoresha ubuhinga bugezweho mu kuroba byunyugwa n'ubukene bw'ibitoro nk'uko Toyi Gabriel arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarobyi mu Burundi abyemeza iyo umuntu ataronse igitoro gikwiye ntaheza ngo arondera amafi iyo yoba ari hose naho yoba ari kure kuko hari igihe usanga mu mazi y'iwacu atari menshi bigasaba ko a- ajabuka mu mazi yo hakurya kongo eh, akayaronderayo kuko ifi ntuzisanga ntugenda ngo usange aho ziri urazirondera rero ibyo ntibiba bigikorwa kubera ko acabona ko igitoki afise kidashobora kumugarukana n'ikigega ca komine rumonge kirahahombera nubwo musitaneri adatanga urugero rw'amatagisi yahora atozwa ku mafarobwe n'ayadandajwe mu masoko atandukanye y'iyo komine ubutunzi bwa komine rumonge buva ahanini mu matagisi atozwa mu mamesa no ku mafi yaba toyi gaburiyeri arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarobyi yaba jimeni mayumu afise amato aroba barizeza ariko abakunda akaboga ko mu mpera z'uku kwezi imbeho izoba yagabanutse muri tanganyika amafi akaduga hejuru aho abarobyi bashobora kuyafata urakoze thierry ndayishimiye donald trump wahoze ari perezida w'amerika akaba n'umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka avuga ko yifuza gutegeka manda eshatu bisobanuye iki byashoboka bite ibisobanuro toma kamirindi si ubwa mbere trump atangaje ko yifuza manda ya gatatu nko guhera mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda yabivuze inshuro nyinshi ubu arimo arashaka iya kabiri ariko mu kwezi kwa gatanu gushize ubwo yarimo yiyamamaza imbere y'ishyirahamwe rikomeye riharanira uburenganzira bwo gutunga imbunda national rifle association nabwo yagarutse ku gitekerezo cya manda ya gatatu atarabona n'iya kabiri FDR, 16 years, almost 16.
FDR imyaka cumi n'itandatu imyaka hafi cumi n'itandatu yagize manda enye simbizi ariko se twe tubaye aba manda eshatu cyangwa manda ebyiri Are we going to be considered three-term or two-term? You tell me.
ubu trump yise fdr ni franklin delano roosevelt azwi cyane ku nyuguti zitangira amazina ye yabaye perezida wa mirongo itatu na kabiri wa leta zunze ubumwe za amerika niwe wenyine mu mateka y'igihugu warengeje manda ebyiri yari uwo mu ishyaka ry'abademokarata yatowe inshuro enye mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane yitabye imana akiri ku butegetsi bisanzwe azize urw'ikirago ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu amaze amezi abiri yimitwe muri manda ye ya kane na nyuma rero y'imyaka cumi n'ibiri n'amezi abiri ku butegetsi yari afite imyaka mirongo itandatu n'itatu y'amavuko kugera rero kuri fdr itegeko nshinga ntiryavugaga inshuro umukuru w'igihugu yemerewe cyangwa abujijwe gutegeka ariko abanyapolitiki ntibyabanyuraga ikigo cyitwa national constitution center gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu cyazobereye mu bumenyi bw'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika no kuryigisha muri rubanda kitubwira ko bamwe mu bo mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu congress bagerageje kuvugurura itegeko nshinga inshuro zigera kuri magana abiri kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na gatandatu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine kugira ngo bashyiremo umubare ntarengwa wa manda za perezida wa repubulika kongeresi yemeje bwa mbere na mbere umushinga w'ubu bwoko mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi nyuma y'imyaka ibiri fdr yari amaze atabarutse niryo vugurura rya makumyabiri na kabiri ry'itegeko nshinga ryabaye itegeko burundu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe bitatu bya kane bya leta zari zigize igihugu icyo gihe zimaze kuwuha umugisha zari mirongo ine n'umunani wari ukeneye mirongo itatu n'esheshatu byibura uyu mubare wabonetse ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe leta ya minnesota iri mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika irangije kuwemeza rivuga ko nta mukuru w'igihugu ugomba kurenza manda ebyiri ku butegetsi nyamara Trump siwe munyapolitike wa mbere uvuze ibya manda ya gatatu hari n'abaperezida bane bayishatse birabananira Ulysses Grant mu gihumbi magana umunani na mirongo inani Theodore Roosevelt mu gihumbi magana cyenda na cumi na kabiri Woodrow Wilson mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na Harry Truman mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kabiri uyu Truman ivugurura rya makumyabiri na kabiri ryasanze ari ku butegetsi rivuga ko ritamureba ryatangiye gukurikizwa ku wamusimbuye perezida dwight david eisenhower wategetse kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe perezida ronald reagan umurepubulikani benshi bo mu ishyaka rye bavuga ko ari intangarugero mu mitegekere yagize manda ebyiri kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda nawe yari mu banyapolitiki barwanya ivugurura rya makumyabiri na kabiri ry'itegeko nshinga bityo iminsi itatu mbere y'uko ava ku butegetsi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa televiziyo NBC ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda
ni ishyaka ryacu ryashyizeho irivugurura nk'uburyo bwo kwihimura kuri perezida roosevelt wabatsinze mu matora inshuro enye zikurikiranije rirahonyora demokarasi n'uburenganzira bw'abaturage bwo kwitorera uwo bashaka inshuro zose bashaka nzashakisha uburyo rubanda barikuraho
gusa rero uwo ari we wese washaka manda ya gatatu yagomba kunyura inzira ndende cyane kugira ngo abigereho byamusaba ko ivugurura rya makumyabiri na kabiri ribanza guseswa n'irindi vugurura ry'itegeko nshinga iri ryabanza kwemezwa na bibiri bya gatatu by'amajwi y'imitwe yombi ya congress na bitatu bya kane bya leta mirongo itanu zigize igihugu ni ukuvuga byibura leta mirongo itatu n'umunani byafata imyaka yaba rero trump yaba biden uzatsinda wese mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha izaba ari manda ye ya nyuma na nyuma urakoze toma kamirindi ntabwo dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi urya inshuro n'inshuti bigashyira udahaze umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
rwanda twazirikanaga umusaraba wawe uyu munsi tariki ya kane nyakanga